turabaramukije nshuti namwe bagenzi muri ko murakurikirana ijwi ry'amerika reka dutangurire aya makuru yacu kuri aya makuru avugwa muri nigeria kuri wa mbere perezida wa nigeria muhammadu buhari yahinduye abategetsi bose b'inzego zo hejuru zijejwe umutekano mu ntumbero yo guhindura umukenyuro mu kurwanya abagwanyi ba boko haramu mu gihe uyu mugwi ubandanya w'ihi nkumbi perezida buhari yagize iryo hindura mu gisirikare kirwanira hasi mu kirwanira mu mazi mu kirere ndetse n'abarongoye ibiro bikuru by'igendereza abo bategetsi bose ahinduye bari bagenywe na perezida goodluck jonathan igihe yari akiri ku butegetsi abo bategetsi rero bose ikaba ari ingingo ya mbere ikomeye perezida buhari afashe kuva ashikiriye ubutegetsi mu bwicanyi buheruka umuhari boko haramu waturikije ibibombe ku imana uheze mu gisagara cya fotokol igitero cishe abantu cumi n'umwe igipolisi nacyo cyamenyesheje kuri wa mbere ko abagwanyi ba boko haramu bishe abantu mirongo ine kuri uyu wa gatanu n'uwa gatandatu muri leta ya borno hano muri amerika perezida barack obama wa leta zunze ubumwe za amerika yagiriye ikigongwe abafungwa mirongo ine na batandatu bagirizwa ibyaha bibayabaye ivyo yabigize mu ntumbero yo kugira icyo ahinduye mu mabohero y'igihugu biboneka ko yarengewe n'abantu mu ijambo yashikirije kuri wa mbere perezida obama yavuze ko abo bantu atari abantu b'abagizi ba nabi ku rugero rwo hejuru kandi ko benshi muri bo bari baciriwe gufungwa imyaka mirongo ibiri perezida obama amaze gutezurira abantu bashika mirongo icenda kuva aho agiriye ku butegetsi benshi muri bo bakaba bagirizwa kunywa ibiyayuramutwe abo nabo bakaba barekuwe ku bw'itegeko rishasha ryasohotse mu mwaka uheze muri departema y'ubutungane Neil Eggleston umuhanuzi mu biro bya perezida Obama amenyesha ko perezida Obama agiye kugirira ikigongo abandi bafungwa imbere y'uko arangiza ikiringo ciwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi leta ya irake yamenyesheje kuri uyu wa mbere ko igiye gutangura ibitero kugaba ibitero kugira yigarurire intara ya anbar iri mu burengero bw'icyo gihugu iyo ntara ikaba iri mu minwe ya wa muhari wa leta ya islamike uwo muhari ukaba ugenzura ibice binini harimwo n'ibisagara bya ramadi na farujahi televiziyo ya igihugu imenyesha ko ivyo bitero bizogirwa n'abasirikare ba Iraq bafatanije n'abagwanyi b'aba Shiite n'aba Sunnite leta ya iraq ihisemo gutangurira ibyo bitero mu ntara ya anbar kuva aho abagwanyi ba leta y'aba islamiste bafatiye igisagara ca ramadi mu mirwano yabaye mu kwezi kwa gatanu ifatwa ry'ico gisagara ryatumye amakungu anegura inteko za irake muri bya biganiro bijejwe ku bigwanisho bya iraki intumwa za irani n'iz'ibindi bihugu bifatanije ibihugu bitandatu harimo na leta zunze ubumwe za amerika babandanije ibikorwa kuri wa mbere kugira barangize ibiganiro bimaze amezi cumi n'atandatu icegera c'umushikiranganji wa irani ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu abasi alagci yashikirije ko yizigiye ko bigiye kurangira ariko akavuga ko hakiri ivyo batarumvikanako ngo ntaco yasezeranye ko hari amasezerano yoba yashyizweko imbere y'uko umunsi wa mbere uhera
urakoze yawe yiswe makuru uhejeje kudushikiriza naho mu kanya mu burundi kuva ku munsi wa gatanu w'indwi turangije hari intambara hagati y'igisirikare c'uburundi n'umugwi w'abagwanyi utaramenyekana izina n'intumbero yawo aho wita mu rwegura mu ntara ya kayanza no muri bukinanyana iri mu ntara ya cibitoke ejo ku munsi wa mbere igisirikare c'uburundi careretse abamenyeshamakuru abagwanyi bagera ku ijana na mirongo irindwi bafashwe abandi ngo barishikanye ariko abo bose nta n'umwe yemera ko yaraje gutera igihugu kandi muri bo ngo ntabafatanywe ikigwanisho nk'uko babimenyesheje ngo bari babizanye ariko baca babita mu kibira aho bari binjiranye ni inkuru yatabita mu kamusoni ku ruja rw'igisirikare c'uburundi twarayaze n'abagirizwa kandi bakaniyemerera ko bafashwe bari mu mugwi w'abagwanyi uriko urashaka gutera uburundi abenshi muri abo bamenyesheje ijwi rya amerika ko bishikanye ku gisirikare kuko ngo bajanywe muri uwo mugwi ku nguvu batwawe n'abandi kandi ngo nta myimenyerezo ya gisirikare bari bwakore ikwiye ndabyinjiremo nari nagiye ngiye mu isoko ibyo bita kamabuye aho bita kamabuye mu rwanda amara hacanze imodoka nyine y'ikipe nk'iyonya aca mbona bicira hagara ngo ni wuri manca ndure baca ku mabanjana rero
hanyuma bakujanye bo barakujanye gusa nta kintu na kimwe bambariye bagumye banjana nyinshi asanga abandi bahungu bari nyine ahantu hari hari hoteli kigali maca baguriza imodoka hari bisi baca ku mabanjana nca mbona nongeze ahantu nyine hari abantu benshi abantu benshi bameze gute abantu bonye nabo bose ubona bari bicaye ngaho mu bwo bukeye ncamana batangiye kuvuga ngo tugiye kwiga tugenda nyine ahantu umuntu zenya hari hari ikibuga kinini bakaza batwigisha nyine ibintu bya gisirikare
aho mu rwanda nyine cyangwa mu burundi cyari hari mu ishyamba sinzi niba ko twagiye ijoro ryose kuri imodoka hari masambi abarenga ijana twiboneye n'amaso yacu bavuga ko bazananye mu gihugu c'u Rwanda kandi ngo niho bagirira imyimenyerezo ya gisirikare mu ishamba rya Nyungwe bakavuga ariko ko atamunyarwanda abakoresha iyo myimenyerezo ahubwo ngo n'abarundi bavuga ko boba bari kumwe n'uwitwa Niyombare yaheruka gushaka guhirika ubutegetsi ariko nta numwe avuga ko arabona n'amaso yiwe uwo Niyombare bavuga nk'uwo Colonel Odas benshi na deni bamumenya kuba demobirije muri senti david yahora atora dokimentasiyo muri komine mpanda hanyuma uwo niwe yaje mbere yitwa dutwara twese hariho gaston umwe yakubitanduze kuri dati ujya we bamwe mu bari bamuzi harimo n'uwitwa cuma umuhungu ijisho rimwe ryavuyemo izina nyaryo ni ibu robere zabaye mu Burundi turazi ko zari nyinshi zaza zitwa izina zifise na objective zishaka gushikako twebwe par contre twebwe iby'iwacu ntawo kubwira izina ryacu nubwo itwara batubwira ngo urumva ngo bamwe ngo bashaka ngo ku, ngo kugarukana ngo ngo ituze ngo rotreze kuvuga ngo bagira puce ngo no baravye yuko barundi atagumagira umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi Colonel Gaspar Baratuza mu kiganiro yaya bamenyesha amakuru kuri wa mbere muri komine ya Bukinanyana iri mu ntara ya Cibitoke yavuze ko adashobora kwemeza aho abo bagwanyi bava n'intumbero yabo koroneli gaspar baratuza yaciye asaba abamenyesha amakuru kuja kwibariza abo nyene abo bafashwe intumbero yari ico barondera nibaze yuko ari iyo yari yukugwana kuko uteye ingabo nta yindi ntumbero noguha iyo waje uva naho iki kibazo nico gituma hariho abafashwe bashika ijana na mirongo irindwi baravuga baraza kubabwira neza ido n'ido ko jewe nohava ndabivuga tutari kumwe nabo waba bavuga ngo nababesheye murabibariza namwebwe kuko turababereka kandi baravuga intambara zihuza abagwanyi bateye Burundi n'igisirikare cy'u Burundi zatanguye ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye gushika kuri uyu wa mbere ayuki na nyana hari hacumvikana amasasu Colonel Gaspar Baratuza yatangarije abamenyesha amakuru ko muri iryo shamba rya Kibira hakiri abagwanyi bashobora kuba binyegeje sino bivuga gutyo kuko si twabazanye umugabo aho byumvikana aho baba- babumviriza hose aho baba- babumva abasirikare bari ngaho baca baja kubarondera kuko ikibira ni kinini mugabo ico nobabwira nuko ubu u- ahanini eh, bisa nibiriko birarangira ni naco gituma mubona turi ngaha amakuru amaze iminsi ava hirya no hino avuga ko abagwanyi bateye Burundi bari baje baje kwinjira mu kibira bambaye n'imyambaro ya gisirikare bafite n'ibigwanisho vya rutura ariko ngo ntibari baje gutera abasirikare b'u Burundi bari ku birindiro bitandukanye vy'ahaciye abo bagwanyi ngo boba bace bishikana nabo nyene bafata inzira y'abagwanyi umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi yishuye ico kibazo agira ati ico sinumva uwishikana uwo ari we twe twavuze abo twafashe yuko ari ijana na mirongo irindwi nibavuga nabo baba bafashe bavuye mu gisirikare ntaco tuzovyakira uko bimeze mugabo ico tuzi nuko abasirikare bakwiye inyuma y'ikiganiro ku bamenyesha amakuru igisirikare cy'u Burundi kiri kumwe n'igipolisi baciye berekana ibigwanisho byafatanywe abo bagwanyi ivyo navyo vyari bishanje ahantu ku musozi aho bita Indora icibonekeje nuko vyinshi mu bigwanisho vyari aho vyari ibigwanisho bishaje mu nyuma abamenyesha amakuru baciye bajanwa kuraba abafungwa bagirizwa ko bari muri abo bagwanyi abo bafungwa bavuze ko batigeze bafatanwa ibigwanisho kuko ngo bishikanye ibigwanisho babitaye harabonetse babiri bakomeretse mu gisirikare bakamenyesha ko abasirikare batandatu aribo bari bamaze gukomereka buke buke nayo ku ruhande rw'abagwanyi ngo hapfuye mirongo itatu n'umwe umusivili umwe nawe nyene ngo yaritavye imana muri izo ngwano n'uwundi arakomereka abo berekanywe nta n'umwe yari yambaye umwambaro w'igisirikare aho twabasanze muri komine ya bukinanyana mu ishamba rya kibira haracumvikana amasasu n'abanyagihugu baho baravyemeza kuva kuwa gatanu kugeza n'uyu munsi eh, nibo masasu ariko avuye mu ishyamba
nimwe murafise ubwoba mwibaza ko ari biki ino ino ubwoba ntibwobura kuko abantu baza kuruteza umudurumbanyo twe ntabwo dushaka ntabwo tuzi abo ari bo kweri twumva gusa bivugwa mu majambo nyine kandi ntituzi abo ari bo natwe ubwacu twaravyiyumviye tuhashitse bamwe bavuga ko ari abasirikare baterayo ibisasu mu gukurikirana abagwanyi aho baciye abandi bakavuga ko hakiberayo intambara hagati y'abagwanyi n'abasirikare ba leta y'u Burundi i Bujumbura Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika inkoho zo mu bwoko bwa karashinikov n'ibindi bikoresho by'igipolisi n'igisirikare nibyo igipolisi cyerekanye ko cyafatiye muri komine giteranyi mu ntara ya muyinga abantu mirongo itatu na batanu bikekwa kuba bafise uruhara mu kwinjiza no kubika ibigwanisho barafashwe muri leta y'u Burundi bavuga ko bene ivyo bigwanisho ari abasanzwe bafise umugambi wo gutoba amatora mu gihe abafashwe bose bari mu runani rw'abigenga amizero abaserukira urwo runani imuyinga bavuga ko ataruhara na rumwe babifisemwo ni inkuru ya Jean Bosco Ndarurinze inkoho mirongo itandatu zo mu bwoko bwa karashinikov inkono z'amasoro ijana na cumi na zitandatu amasasu ibihumbi bitatu amajana atanu na mirongo icenda n'abiri ibindi bikoresho vya gisirikare na gipolisi nk'impuzu ibirato n'imisipi nivyo igipolisi imuyinga cerekanye ko cafatiye muri komine giteranyi ku mitumba yanonwe na kijumbura niho igipolisi kivuga ko cafatiye ivyo bigwanisho umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu Edouard Nduwimana avuga ko banyene ivyo bigwanisho ari abari basanzwe bafise umugambi wo gutoba amatora dusabire ndetse yuko no mu zindi ntara mu yandi makomine amakomite mixte ahurikiyemo bose yobandanya akora akarikanura kugira ngo uwo wese ashaka guhungabanya amahoro n'umutekano wese ashaka ku- kwinjiza ibigwanisho afatwe eh, ubutarariye aha rero no gushima ah, ariko oh, muri leta byatweretse yuko hariho oh, abarundi eh, bakirota hariho cyane cyane abarundi bashaka ah, gutoba amatora muri kino gihe ubwo rero nta kamaro kwinda kuduma ku rutoke eh, bariyizi ariko twababwira yuko oh, abarundi benshi eh, bifuza amatora ah, barabigaragaje mu matora aheruka eh, tubasabe ndetse yuko bokwitaba ku bwinshi gusumba amatora yimirije nubwo umushikiranganji Edouard Nduwimana atadoma ko urutoke kubo yagiriza umuhanuzi mukuru wa buramatari w'imuyinga Mpabansi Jean Baptiste amenera inda ku rutoke mu kuvuga ko ari umugambi w'urunani rw'abigenga amizero y'abarundi byafatiwe kuba ari eh, muri wa mugwi coalition amizoro y'abarundi ibi ibigwanisho byafatiwe iwabo hanyuma bakaba bari bamaze igihe bahiga ko amatora atazoba nivyo dutangaza bica vyerekana yuko koko umugambi bari bawufise kandi ko eh, noneho n'ikivyemeza cabonetse mu runani amizero y'abarundi bavuga ko ataruhara babifisemwo bakavuga ko rishobora no kuba irementanya kugira ngo bamwe mu ndongozi z'urwo runani bafatwe buhinja claudine ni umwe mu ndongozi z'urunani amizero y'abarundi muyinga yego uba bafashe ubaze bafatanye muri giteranyi dani turamuzi mu mizero y'abarundi baravuga yuko nawe nyine atakirekire yoba abizi koko ngo yarasohotse ava mu nzu agiye hanze kumuhamagaye ngo acabona umuntu afise ivyo bigwanisho ngo afise ku moto ariko inyuma ya- y'umwanya mutoya azabona abantu bamufashe vyumvikana ko ashobora kuba ari nk'iyementanya baba bamugiriye ariko ntabizi neza azokwisigura mu butungane ivyo niwe yobibaza ku gatwe kiwe ariko ku rwego rw'amizero y'abarundi ntaco tubiziko hanyuma ikindi abanyagihugu ngo barabasohoye ku burebure babakura mu mazu babakura no mu mashengero kugira ngo baje kwemeza yuko ngo dani bahora babikorana Eh, baravuga yuko na dani nyene yabaye torotire cane ntawuzire yuko yashobora kuba yavyemejwe n'iyo torotire bamugiriye hanyuma hariho n'ibindi bavuga byo muri kijumbura kijumbura imbonerakure ziruka ku banyagihugu cyane n'imipanga n'iki hanyuma ibyo bavuze batoyeyo ibindi bigwanisho batoyeyo uwo muntu bavuze babifatanye twe ntawe tuzi mu mizero y'abarundi abantu mirongo itatu na batanu bose bari mu runani y'amizero y'abarundi uhereye ku bururongoye muri komine giteranyi nibo babandanya kubazwa n'igipolisi c'inyamiramabi muyinga babiri muri bo vyaboneka ko bakubiswe cane baboshwe mu gipolisi bakavuga ko vyakozwe n'abanyagihugu babaciye mu ryahumye barabakubita ku gashavu kenshi bari bafise babonye ivyo bigwanisho bavuga ko bafatanywe imuyinga jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
ntabara ntabara ntabara yemwe ramenye uruhekenyero ehe nukuri namenye yose aravuye yeyeee
ariko ngo abantu bose mukobwa nkawe ukabakomona nta soni eh? mbe nk'ayo yaba ari mwebwe bariko bagirira uko mwanezerewe eh? yo ehe ehe noneho n'amaradiyo araje kubiraba eh? uwase umumenyesha amakuru
bangwe bangwe yemwe ntibike ko uwo muntu uri kumukubita nk'igikoko yamvunye ukuboko byagenze gute yamvunye ukuboko
oya yacu dufata uko tutari twebwe abamenyesha amakuru tuvuga inkuru twatohoje neza kandi tukayishikiriza mu buryo bwubaka budaca ivutu canke ngo buryanishe have mureke ntumwice kugira ndabikore neza ntegerezwa gukora mu mwidegemvye no mu mutekano ntangere nico gituma nishikiye hano kugira ngo mwese twivuganire amaso mu yandi erega ibyo avuze n'iby'ukuri ntuze we eh? abamenyesha amakuru bakwiye kubahirizwa eh? hanyuma nabo bakadushikiriza inkuru y'imvaho kandi yatohojwe neza Eh, ese yaba bose bakora nkawe ntuze we Ha, urabona ingana ubanguranije aba bantu twari ko turirorereraga ntuze we banyagihugu uruhare rw'umumenyesha amakuru mu kumbatira amahoro n'intangere twubahirize akazi kabo ariko nabo bakore bisunga akarangamutima k'umwuga wabo ako ni akamo mutewe na studio ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru cy'ishyirahamwe search for common ground mu burundi tuve mu burundi tuje mu rwanda aho ababa mu ntara yo mu buseruko bw'igihugu mu turere twa rwamagana na bugesera batabaza leta ngo ibubakire amabarabara n'ibiraro byasenyutse bavuga ko kubera kutagira amabarabara biri mu bigeramira iterambere ubuyobozi bw'intara yo mu buseruko bwabwiye ijwi rya amerika ko bwahagurukiye ibyo bibazo nivyo eric bagira ubusa adushikiriza ibibazo byo kutagira imihanda n'ibiraro byacitse mu ntara y'Iburasirazuba nibyo biriza abahatuye n'abahagendera yo kwarika ijwi rya Amerika yageze ku rugabano rw'intara y'Iburasirazuba n'iy'amajyepfo ku karere ka Bugesera na Nyanza ibyuma by'ikiraro cya Rwabusoro byinshi muri byo byibereye mu mugezi w'Akanyaru ubuhahirane bwarahagaze ibinyabiziga birazana abagenzi bigaparika nabo bakambukira ku kandi kararo nako kadafashije bakabona kongera gutegera hakuno iyo bagize amahirwe yo kubona ibyo batega uyu twakubitanye asohotse mu modoka yari mukuye i Butare umva ikibazo njyewe mfite nk'ubu ngubu mvuye i butare amafaranga naho ngira ngo arangeza hariya ku ruhuha kandi nkomeza ngenda n'amaguru none ndayabutse none b- nyishyuye hano kubera ko imodoka zisigaye zihenda ubu ngiye kugenda areba kugira ngo ngere i gashora n'amaguru ubu urabona ndi umukecuru ko binteye imvi ibirometero bigeze muri mirongo urabigenda n'amaguru none se nagira nte ko nabuze agafaranga ngo ntege moto aho ukebura ngeze ku ruhuha ni ukuvuga ngo niba nkumva neza urasaba ngo wakore ikiraro nibakora ikiraro tubona inzira rwose bagenzi itugeza mu mayaga turabikeneye rwose abatwara ibinyabiziga bakungukiye muri uwo mwuga nabo bavuga ko byabateye igihombo ku buryo bugaragara atwara abagenzi muri taxi minibus abavana mu majyepfo baza mu burasirazuba igihombo cyo ki- turagifite kuko abagenzi nk'ubu mu- o- abenshi bicira i kigali ntabwo banyura ahangaha abona benshi nabo tugenda dutora mu nzira rero urumva ko igihombo gihari ugiye gusubira i butare urabona abagenzi bizinze bigenze bite Ada- ubu abangaba barisubirirayo uwo mbona ndamujyana uwo ntabona nibyo ndigenda uretse abakora ingendo bifashishije ibinyabiziga n'abakora ubucuruzi babyifashishije n'ibishoboka amakoperative atunda imicanga mu modoka yirunda ku majyepfo kugera mu burasirazuba bigasaba kuyitunda ku mitwe bayirunda ikazabona kongera gupakira
niko mama ubu nta bundi buryo mwakoresha butari ukwikorera ku mutwe kuri iki kiraro umuntu yabikoresha mu buhe buryo se kubera umuntu atikoreye byagenda biti ntabwo ingorofani hano yahanyura nta na moto yahanyura nta n'igare ubwo ni ukwikorera ku mutwe nta kundi byagenda
no kugenda kuri gato ku ruhande ni ukwigengesera kaziritse imigozi urebye nabi wagwa mu maso
kubera imirimo ikorerwa kuri ibyo biraro byacitse bamwe bafasha abandi kugira ibyo bambutsa hari abahisemo kuhakorera ubucuruzi bworoheje botsa ibigori n'amafi ku biraro byegereye imigezi mu buryo bw'isuku ikemangwa ifi y'igiti ni magana abiri magana atatu ikigori ni senkani
ni ukubera iki mwabisesemo kubikorera hano ni uko ari ibiryo birika kandi tuba turi mu kazi dukeneye no kurya abarebi bakoze ni byiza cyane ni ukuvuga ngo birabafasha mu buryo bwihuse cyane cyane
tuvuye mu karere ka bugesera twakomereje mu karere ka rwamagana mu murenge wa nyakariro nabo baratabaza leta kubera imihanda rwose turagira ngo nka guverinoma yazikarira ibintu biri hano ni twebwe dusigaye inyuma mu majyambere kandi twe dutunga na kigali ariko ubwo biratuvuna kugira ngo tugeze ibintu mu mujyi wa kigali gutunga kigali urashaka kuvuga iki mu bisarurwa bihava ubwo rero tutumye guverinoma yabyigaho ikareba ikintu yadukorera rwose kuko byaremereye iyo turebye yaba ari ibintu byoroshye wenda tuba biba byarakozwe twabitanze mu nama inama nyinshi cyane meya akavuga ngo ntiyabishobora impungenge zigarukaho nabo mu ntara y'uburasirazuba ndetse n'abaturanyi babo zirazwi kandi ntizirengagijwe ayo ni amagambo agenekerejwe muri bimwe mu bisubizo bya madamu odette wa mariya uyobora intara y'uburasirazuba yabwiye ijwi rya amerika ko ibiraro byacitse byashyizwe mu ngengo y'imari y'uyu mwaka itari munsi ya miliyari y'amafaranga y'u rwanda ubundi icyifuzo ni uko cyarangira mu mwaka umwe w'ingengo y'imari ariko kubera ko ari ibiraro binini bifite ingengo y'imari hafi isaga miliyari hari igihe bisaba ko abantu bakora mu mafaze icyifuzo cyacu ni uko byakwihuta nakubwiye ko ari igikorwa turimo dukorana na- no ku rwego rw'igihugu ku rwego rwa minisiteri y'ibikorwa remezo turumva dufite dufite icyizere naho ku mihanda nayo muri rusange ngo yarateganijwe kubaka umunsi ku wundi guverineri wa mariya nanone utwo turere twose wavuze nahoze ndimo ndeba nkabona nta na kamwe zafite hafi y'ibirometero mirongo ine kazakora byibuze muri uyu mwaka urumva rero ni ibintu duteganya tugashyira mu ngengo y'imari tugafatanya n'abaturage myinshi baranayikorera cyane cyane y'imihahirano imigenderano kuko barayikora no mu muganda navuga ko ari igikorwa gikomeza ku rutonde rwa gahunda ya guverinoma nk'uko yashyizwe ahagaragara na minisitiri w'intebe anasitazi murekezi mu bihumbi bibiri na cumi na kane biteganijwe ko mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi manda ya kabiri y'umukuru w'igihugu paul kagame izarangira hubatswe imihanda ihagije ku baturarwanda kaburimbo n'iy'ibitaka mu rwego rwo koroshya ubuhahirane no kwihutisha iterambere tuba twaciye mu mihanda nyine mibi igiye irimo ibinogo hamwe hararetse amazi ubwo iyo uguyemo nyine iyo ni kashirangu ishobora kuba yaranga umuntu w'inyakariro ariko nk'umuhanda wakozwe neza ibya biziba bikava mu muhanda rwose pe wajya usanga natwe turi abanyamugi dukeye nk'abandi bose eric bagirubusa ijwi rya amerika mu ntara y'uburasirazuba bw'u rwanda abandi bose ijwi rya amerika rirabashikiriza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike mugira mwumvirize ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
mu burundi abategetsi bo hejuru bariko barisamaza mu gihe amakungu n'ibihugu byo muri afurika yo hagati biriko biramuremera byerekana n'impungenge bifise mu vyerekeye amatati burimwo mu ntumbero yo gufasha guhagarika amatati yatumye abantu bihereza amabarabara isharamwe mpuzamakungu onu ryaragenye umunyasenegali abudulayi batiri nk'intumwa idasanzwe mu karere k'ibiyaga binini asubiriye umunyalgeria sayid jenite leta y'uburundi yaramwase imura ko yaneguye amatora y'abashingamateka yo kuri uyu wa mirongo ibiri n'icenda z'ukwezi kwa gatandatu yabaye atagirimwo ubutungane kandi ari mu gipfungu cinshi perezida nkuru nziza abandanya yiyamamariza ikiringo ca gatatu mu gihe imigambwe batavuga rumwe yamaze kumenyesha ko itazokwitaba ayo matora kandi atabarorereza impuzamakungu azohagarika ayo matora agasuzuguro ka perezida nkuru nziza ku masezerano yarusha mu ngingo yayo y'ikiringo ca perezida katumye abantu batari bake bapfa abashika ibihumbi ijana mirongo ine na bine nabo bahungira mu bihugu bibanyi ubutunzi bwaratitutse bituma abantu miliyoni n'imiliyoni babaho nabi cane iyo ngingo yo gutunganya amatora y'abashingamateka kandi ivyangombwa biranga amatora yemewe na bose bidakwiye vyatumye n'ivyahora bihuhuka leta zunze ubumwe za amerika zifatanije n'ibihugu vya afurika ishyirahamwe mpuzamakungu hamwe n'abatwara mu ka- abakarere basaba perezida nkuru nziza koshira ineza y'igihugu imbere y'inyungu ziwe n'amarongo ya politike akaja mu biganiro n'abo badasanga ivyiyumviro hamwe n'amashirahamwe atawegamiye kugira bigire hamwe inyishu y'ico kibazo gikomeye amatora y'umukuru w'igihugu yategerezwa kwigizwa inyuma gushika ivyankenerwa vy'amatora abaye mu mwidegemvyo mu butungane no mw'ituze bikwire kubera ibibazo by'umutekano bya politike bitera bitituka no gushaka kwe kwa leta y'u Burundi mu gutora inyishu y'ingorane bicima mu mwumvikano leta ya Amerika yarabaye irabangira ku migambi yo gufasha mu by'umutekano yahora ikorana n'u Burundi dufatiye ku bikorwa bigayitse igipolisi cakoreye abari mu myiyerekano turabangiriye ku nyigisho mpuzamakungu mu gutunganya no mu gushira mu ngiro ivy'amategeko hamwe rero n'imenyerezo yo kurwanya imirwi y'iterabwoba twabangiriye kandi ku myimenyerezo ya gisirikare twategekanya gutanga kw'igisata c'uburundi woranguwe n'ubushikiranganji bw'ikuvunabansi n'uwo tworanguye ku rugero rwa afurika mu guheraheza muri wa mugambi wo kugwiga ko uburundi bwoja muri wa mugwi w'ibihugu vyokoroherezwa mu vy'ubudandaji uriko urategurwa bitegekanijwe mu mugambi wo kunagura ubutunzi bwa afurika tuzobanza turabaho uburundi bugeze mu kudahohotera abanyagihugu ingene zego z'igihugu zifashe hamwe n'ingene amategeko yubahirijwe
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika inshuti mwese muduteze amatwi mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri iyi saha yamara imbere yaho reka mugenzi wacu aloyisi bigira imana atwibutsa ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru yadushikirije aloyisi
urakoze kuri uyu wa mbere perezida wa nigeria muhammadu buhari yahinduye abategetsi bose b'inzego zo hejuru zijeje umutekano mu ntumbero yo guhindura umukenyuro mu kurwanya abagwanyi ba boko haram mu gihe uyu mugwi w'abagwanyi ubandanya wiha inkumbi perezida buhari yagize iryo hindura mu gisirikare kigwanira hasi mu kigwanira mu mazi mu kigwanira mu kirere ndetse n'abarongoye ibiro bikuru by'igendereza Perezida Obama wa leta zunze ubumwe za Amerika yagiriye ikigongwe abafungwa mirongo ine na batandatu bagirizwa ibyaha bibayabaye ivyo yabigize mu ntumbero yo kugira ico ahinduye mu mabohero y'igihugu biboneka ko yarengewe n'abantu mu ijambo yashikirije kuri uyu wa mbere Perezida Obama yavuze ko abo bantu atari abantu bagizi ba nabi ku rugero rwo hejuru kandi ko benshi muri bo bari baciriwe gufungwa imyaka mirongo ibiri leta ya irake yamenyesheje kuri wa mbere ko igiye gutangura ibitero kugaba ibitero kugira yigarurire intara za anbare iri mu burengero bw'icyo gihugu iyo ntara ikaba iri mu minwe ya wa muhari wa leta ya islamike uwo muhari ukaba ugenzura ibice binini harimwo n'ibisagara vya ramadi na faruja televiziyo y'ico gihugu imenyesha ko ivyo bitero bizogirwa n'abasirikare ba irake bafatanije n'abagwanyi b'abashiite n'abasunite muri vya biganiro ku bigwanisha uruhonyanganda bya irani intumwa za irani n'iz'ibindi bihugu zi- bitandatu harimo leta zunze ubumwe za amerika babandanije ibikorwa kuri wa mbere kugira barangize ibiganiro bimaze amezi cumi n'umunani icegera c'umushikiranganji wa irani ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu abasi aragci yashikirije ko yizigiye ko bigiye kurangira ariko akavuga ko hakiri ivyo batarumvikanako ngo ntacyo yosezerana ko hari amasezerano yoba yashyizweko imbere y'uko umunsi wa mbere uhera
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
radiyo ijwi ry'amerika ni ikiganiro noneho muri isanga ni ikiganiro dukomeza tuvuga ku bibera mu burundi muratubwira uko byifashe n'ingaruka byagize aho muri mu karere k'iwanyu ndetse n'aho mwigereye aho mwatembereye mukabyibonera n'amaso yanyu mushobora rero kutwandikira kuri watsapu ni rimwe magana abiri na kabiri magana ane mirongo ine na rimwe mirongo icyenda n'icyenda mirongo itatu na rimwe cyangwa se mukatwoherereza mesaje kuri nomero yacu i Bujumbura ariyo mirongo irindwi na gatanu mirongo itanu na gatanu gatandatu n'amazeru atatu mushobora rero no kutwoherereza nomero zanyu tukabahamagara hano muri inbox ya facebook yacu turabahamagara rero muri iki kiganiro mutange umusanzu wanyu n'abatumiriye umushyitsi ni ah, zaburo ngenda kuri yo ni uba wo mu rugaga mu runani ruharanira am- rw'amashyirahamwe yiyemeje cyangwa se ah, haranira gushyigikira amahoro n'iterambere hamwe n'ibidukikije mu burundi Ah, mu gifaransa ni collectif national des associations pour la- le maintien de la paix le développement et l'environnement Ah, bwana zaburoni muranyumva
yego ndabumva muraho neza
yego turaha Eh, ikaze ku ijwi rya amerika nagira ngo ubwo mu gutangira kugira ngo tubashe kumvikana neza mwibwira abatwumva nubwo nari maze kubavuga ariko mwibwira abatwumva barushaho gusobanukirwa ibyo mushinzwe n'ibyo mukora mu burundi
Eh, murakoze jewe nitwa Nge- nitwa ngenda kuri iyo zabiro nkaba ndi umwe wo mu mashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike ni jensi serukira imbere y'amategeko urunani rwishinze guharanira amahoro eh, iterambere n'ibidukikije mu burundi rwitwa senapede burundi nije ndaruhagarariye imbere y'amategeko murakoze Eh, ndabashimiye cyane rero kuba mwemeye gufata aka kanya kugira ngo tuganire Ah, abakunzi b'ijwi rya amerika bifuza gukomeza kuvuga ku bibera mu burundi n'uburyo ibibazo byabonerwa umuti nk'amwe muri urwo rugaga rw'amashyirahamwe yiyemeje gushyigikira iterambere ibidukikije n'amahoro mu burundi ubu muri nko muri iki gihe murakora ibiki kugira ngo amahoro agaruke mu burundi
ubu twebwe icyo turi ko turaharanira cyane ni uko mu mpande zose haba ukubahiriza amategeko amategeko ntarabwe ntarabe kuri bamwe gusa ariko ukamengo abandi amategeko ntacyo ababwira nicyo ubu twebwe turi ko turaharanira ku kugira ngo amahoro ashishikare atera imbere ku rugezo rukwiye ku bice birenga mbere ibyo dufise ubu
abasa nk'aho amategeko atabareba mushaka kuvuga ni nk'abandi urabona nk'ubu ubu bamwe bavuga ngo leta nikore ibishoboka byose bobo ukamengo nabo ubwabo ntibibaraba iby'iyo leta yokora dutanze nk'akarorero urabona nk'ubu leta irakora utwigoro twose kugira ngo umutekano ugume utsimbatare mugabo ukaza usanga harimo abandi bantu b'urundi ruhande batemera na gato ko nabo hari utwigoro twogira bokora kugira ngo ibintu bishishikare bitera imbere kuko ugiye kuraba nk'ubu leta barayisaba ko yigiza inyuma umwanya ikiringo cyo gutegura amatora ikabyemera ikacigiza inyuma mugabo abo bandi basabye ko ikiringo cy'amatora acigizwa inyuma nabo ntibaze muri ayo matora urumva ko ibyo bintu hagiye bamwe bagiye bakora utwigoro abandi badakora utwigoro urumva ko ibyo bintu uca umengo amategeko araba bamwe ko babwirwa gukora ababivuze nabo batari buze muri ibyo twebwe aho niho duhagaze ubu none ubwo mwebwe mubigenza gute kugira ngo mubashe gushyikirana n'abo ngabo muvuga ko basa nk'aho amategeko atabareba
ubu urabona mbona mumenyesha amakuru ubu biragoye kuko bamwe ntibaraha ngo kugira ngo twicare tuvugane nabo urabona ari nk'amashyirahamwe atabegamiye mu bya politike twategereza kwicarana ubwacu kugira ngo turabe ikibazo gihanze igihugu cyacu kuko ni twebwe twegereye cyane abanyagihugu mugabo ukaza usanga abo bagomba kwicarana na leta kandi ubwabo kuza kwicarana na leta atanyungu za politike barondera muri leta twebwe ntitubona ko ibyo bintu hari ishingiro rirerire bifise atari boba baje gusamaza leta kuko uvuga ko atatu uharanira mu nyungu za politiki ukaca ushyiraho amategeko muri izo za politiki urumva mumenyesha amakuru bica bigora leta ikibura icyo ifata n'ikireka urumva baba baje gusa n'abayobagiza leta
ubwo se mwe muzakorana gute n'umuhuza kugira ngo nyine abashe guhuza leta n'abo batavuga rumwe
umuhuza urumva abahuza ubu tumaze iminsi turonka bihutira uruhande rumwe kuko umuhuza ntashobora kuza yumviriza uruhande rumwe kuko nk'ubu muhuza iyo aba yoje avuga ati amashyirahamwe yose ataho yegamiye mu bya politike naje kugira ngo tuvugane mugabo afata amashyirahamwe yiyemeje ahubwo kurwanya leta akaba ariyo baza kuvugana ariko amashyirahamwe yandi nayo ataho yegamiye kuko uvuze ko ataho wegamiye ntiwegamira no kuri leta ntiwegamira no kuri opozisiyo utegereza kuba hagati kuko we nta nyungu za politiki uba ukeneye uba ukeneye ko umutekano ushishikara utsimbatara mu gihugu uko tuzokorana na umuhuza umuhuza ntaduhamagara kuko urumva ntituramenya azohamagara abande ntiyaduhamagara tuzomenya icyo dukora nahageze ariko ubu nawe ntarashika i bujumbura kugira ngo ahamagare tumenye imigwi y'abantu azohamagara n'icyo ariko namwe ubwanyu mushobora gufata intambwe ya mbere mukagerageza kumwegeramo niba mwarabibonye ko hari uruhande rumwe abahuza batavugisha noneho namwe mukagerageza kumwegera kugira ngo azabashyire muri ibyo biganiro ntabwo bishoboka birashoboka banamumenyesha amakuru bishoboka mu gihe kuko mu rubanza mu rubanza ntawitumira ubu twebwe dufite urubanza rw'amatora turashimira leta ko yashoboye kwigizaho ikiringo nk'uko yabisabwe kugira ngo ibibazo bimwe bimwe byigwe ko ariko rero mu rubanza ntawitumira urubanza igihe cyose harabaho nyine urubanza abatumirwa muri urwo rubanza urumva rero dushobora kuvuga ngo tuzofata iya mbere tutazi ko natwe azodutumira impamvu nabivugaga ni uko ushobora gusanga uwo muhuza atazi abo bose baharanira amahoro nk'amwe muba mufite urunani kandi ruzwi rukomeye ruba ruharanira ibyo byose iterambere amahoro ibidukikije atabazi mwagombye kumwegera mukamwereka ko namwe mufitemo uruhare mu guharanira iterambere ry'uburundi
none kumwegera ukundi twamwegera ubu turi ko turavuga amaradiyo yose yo ku isi ariko atwumva turi ko dusangirana uwo muhuza n'indi gikorwa cyo kuza guhuza abarundi azoba aje agifise mubwira nibaza ko mwebwe mworoheje ibiganiro biraca ko mugahamagara abantu aba bantu muhamagara ni abantu ngirakamaro twebwe ubu dukorera mu gihugu cyose twarahagarikiye amatora mu gihugu kandi twe twahagarikiye amatora atawe twatse uburyo kugira ngo twitange turakoresha abantu bacu barakora atawe twaca uburyo ubu n'ubu twiteguriye gukora ikibikwemeza mu ntara ubu tumaze kuronka amakereditasiyo mu ntara umunani kuri cumi n'umunani zigize igihugu n'izo zindi bishishikara bishika twiteguriye kuja mu matora uwo muhuza rero namba akenera abo bavugana nibaza ko ashishikara abumva abo muhamagara nibaza ko muhamagara abantu ngirakamaro muri ibi biganiro oya nibyo kuko icyo dushaka ni uko nyine uburundi bugira amahoro bugatera imbere aho gukomeza kuba mu mu bibazo kuri telefone rero turi kumwe n'umwe mu bakunzi b'ijwi rya amerika wifuza kugira icyo atwerera nawe cyangwa se ikibazo yabaza nduwimana michelle uranyumva turabumva Eh, ikaze kuri radiyo ijwi rya amerika tanga umusanzu wawe ego nagomba kubaza umutumire yego yavuze yavuze abantu ah, bavu- yavuze aba- amashyirahamwe yigenga adahari ibyiciro bya politike aravuga yuko abahuza baba ba- baje mu burundi baje kuvugana n'amashyirahamwe yoba agwanya leta ariko nawe sin- si- sinumvise nawe icyo ashyigikiye leta nuko nawe yoba ayirwanya canke aya mashyirahamwe agwanya leta yo ni nayahe
simusubiriza ndamuha umwanya yisubiriza ariko n- uko nabyumvise numvise ari ari um- um- urunani arimo ari urutaboga- ari urutabogamiye kuri leta
Ego Da.
nawe yavuze ngo ah, hari nawe yoba agwanya leta
reka d- ubwo zaburo musubize kuri icyo kibazo cye
ibyo navuze ntageze mvuga amashyirahamwe agwanya leta cyangwa amashyirahamwe twe twavuze tuti ama- hariho amashyirahamwe yihaye intumbero yo kurwanya leta atari cyo cyari igikorwa cyayo kuko twebwe badusinyira impapuro dukorera ko uba wazanye imigambi uzoba wiyemeje gukora ntuba wazanye ntuba waje ku kugira ngo uhagire uruhande rwe- oya ishyirahamwe kanaka ryegamira kandi mboneyeho n'aka kanya keza ko gu- kwereka abarundi cyane cyane n'amakungu bamenye ko amashyirahamwe mu burundi yose angana kandi ko akorera mu ku mategeko amwe icyo twakwita mu gifaransa dekererwa cyangwa itegeko bwiriza rishinga amashyirahamwe nta na- nta shyirahamwe na rimwe ryemererwa kuja kugira politiki urumva rero umaze kuvuga ko wewe ut- leta utegerezwa kuyitegeka ko itegerezwa gukora ibi canke biriya urumva ko hariho akarimbi uba wamaze kurenga nicyo gituma rero kuvuga ko ngwanya leta jewe nta leta ngwanya ushima ntagwanya leta twebwe dushishikara dukora ibikorwa byacu kuvuga nawe ko nshigikiye leta nibaza ko uwobaza n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati we yadusinyiye nibaza ko atibuka n'igihe yadusinyiriye ni ntiyi- n'uwobaza ababa bafise ubutegetsi muri uno mwanya ntibari bazi ko n'ubwo runani hari ico rukora bagiye kutumenya ari uko tuje mu matora gufasha mu matora ubu none wumva bavuga ko du- dushigikiye leta gute cyane tutayirwanya twe dushigikiye amahoro gusa nicyo dukeneye ko uburundi bugira amahoro kandi nk'uko abantu babizi batavyiyobagije mu gihugu umutekano ku vy'ukuri urakwiye nuko hariho utugorane nk'uko nu- namwe iyo muri muri amerika mumenyesha amakuru usanga hariho utuna na turiya usanga tudakwiye nibyo biri bujumbura muga ntihagire umuntu ashikuza ngo hari ibicika nico twebwe twovuga twe dukeneye amahoro mu runani rwacu Mhm. twe dutangaza amakuru ya- yatohojwe y'ukuri ntabwo utwo tundi uvuga ntabwo nzi utwo ari two keretse uramutse u- uje kututubwira mu kanya kugira ngo tuze ku tuzabisuzume Ah, michelle wa- wasobanukiwe ikibazo wari wabajije ego ariko nari nsize kuvuga ku by'umuhuza yego
umuhuza aje guhuza impande zose mu burundi Mm.
navuga nti si mu burundi gusa ahubwo afurika yose irakwiye- irakwiye umuhuza
kubera iki kubera namye numviriza amakuru hirya no hino yo muri afurika avuga hirya amerika Mm.
nasanze ingorane ndetse mu burundi atari mu- atari mu burundi gusa ahubwo ari muri afurika yose yego na cyane cyane ibihugu byo mu- mu- mu karere k'ibiyaga bigari wumvise mu rwanda baravuga yuko bakeneye gukura ibihugu bya manda Hello?
ye ndakumva ndakumva wowe urashaka umuhuza wa afurika yose ahubwo afurika bakwiye kuyishakira kuyishakira umuti muri rusange kuko tubona amenyo muri afurika ha- hari ingorane hari ingorane y'ubu- y'ubu- y'ubutegetsi Eh, u- ubwo ikibazo bashobora kuzakigira muri ah, afurika yiyunze urakoze cyane nduwimana michel
tekana rero tubandanye Eh, ikindi nzo bakorera ntimwantora kigiki je nzokubakira inzu umunyagihugu wese aba muri iyi ntara ko mutabyumva Reka kwitwenga.
nzokora uko nshoboye kose abana bige za kaminuza Aho da.
Eh, kandi nta muntu n'umwe azosubira gufungwa
Aho. Aho.
si ibyo gusa nimutse mwijajare ngo mujyame umukondora zosi ngo mwibagira kahitiye iki giti cyava kidukura mu jisho kabiri
ariko gamushingana ahubwo we nturi kuraduhuma amazi Eh? inzu zingana uko tungana uzozubakisha uburyo ukuye hehe ko nawe ubwawe atanze uriyubakira imwe murapfa Eh?
kuntora gusa canke bishoboka gute Eh.
ngo abana bose bigeze kaminuza natsinda amatora Eh, nta uvuze- kidashoboka uvuze ko atawe uzosubira gufungwa Eh.
wumva ikibi kitazosha gisasigwa indavu gute
mbere cyangwa nkavuga ngo ntituryame umukondora zosi Mm.
ngo ntitwibagira akahitiye giti cyo dukora mu jisho kabiri Ibaze.
aho rirashatse kuvuga ababyumvise babyumvise iyo mvugo numva intera amakenga noneho twofata ko twemeye be mutubwire tujahe ujya turiko turaja baturongoye mutujana he
bene gihugu muze murumviriza neza imigambi mushikirizwa n'abiyamamaza muzotore ijyanye n'ibyo mukeneye mu mubano mwiza ubashikana ku iterambere ako ni akamo mutewe na studio ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru cy'ishyirahamwe search for common ground mu burundi Eh, urakoze cyane ubwo noneho reka tu reka twumve na emeline ndayishimiye emeline uranyumva yego ndabumva cyane Eh, nawe turagushimiye kuba witabiriye ibiganiro bya radiyo ijwi rya amerika ubwo tanga umusanzu wawe cyangwa ikibazo yewe icyo nashaka gushikiriza cyari nk'icyiyumviro cyangwa ibintu umuntu ariko arabona Mhm, ku bijyanye n'ibyo by'umuhuza mhm.
uwa mbere yaraje bamwe bari hariya ngo ya ngo yahengamye ubundi ngo yahengamye gusa bareka kubona ko abarundi hariho abadashaka amatora hariho abantu kuva kera kuva za 2010 tuzi ko batashaka gutora muri ko muranyumva Eh, ndabumva ndabumva Eh, Eh, kuki hari batashaka n'abari amatora basanzwe badashaka kandi amatora ari gutora, uburenganzira ahubwo nibareke kugomba guta igihugu mu manga batureke twebwe abarundi ni benshi cyane Mhm.
bareke kubona abo bantu bakeya hariho abandi tutari ko turavuga twe twishakira amatora amahoro aboneke Mhm. ubusanzwe umuntu u- wa- u- umushaka wamu- wamutora utamushaka ntumutore ariko ukagira urwo- uru- uruhare muri ayo matora kugira ngo nyine ego ca ego cyane eh, bavuga ko ari benshi batamushaka na twebwe ni benshi umwe wese usanga ikiri ku mutima ukagenda ugatora abatamushaka hama bakareka kumutora mhm, abamushaka bakamutora hanyuma tukabona abarundi ico bifuza mhm.
Ngo ibintu rero nuko bimeze abo bantu umuhuza tura- turashima cyane abo bo mu karere baza gufasha ariko nabo uko kuntu abo bantu badashaka gutora nibaza ko babibona Mhm. ubwo bazagera aho Yego.
basobanukirwe nu- n'uruhare rwabo mu matora ko ruki- ruba rukenewe ego cyane nuko nyine byategerezwa kugenda gusa nuko hari abatabishaka baca bagomba guca mu nzira zabo ariko twebwe abanyagihugu twari twishakiye amahoro kweri amahoro ni ngombwa ni ngombwa arakenewe Eh, urakoze cyane emeline ndayishimiye kuri iki gitekerezo cyawe Eh, kuri telefoni tu- eh, kuri telefoni turi kumwe nanone na amiso classique uranyumva
ndabumva cyane Eh, urakoze nawe kuba u- ushaka gutanga igitekerezo cyawe muri iki kiganiro muri isanga Eh, umwanya ni uwawe
ni ukuri bwa mbere ntangiye kubashimira Eh, urakoze ndabashimira cyane kuri kano kanya kugira ngo nterere icyo mfise ku mutima Mhm,
nagira mpere kuri uyu emerine ndayishimiye mhm.
yavuze ati nyine ashaka amahoro ama- amatora amatora abe meza kuri bose ati abarundi barashaka amatora ni byiza cyane ni byiza nta n'umwe adashaka amatora ariko yibaze mbega mu matora nta mahiganwa haba nimba ahaba umuntu none agenda mu matora kugira ngo ahiganwe wenyine hari imigambi myinshi mu burundi iyo migambwe nawe nyine itegerezwa kubamwo kuko n'amatora ategerezwa kuba y'umuco ntabimwo amatora ahagarikiye ku kagwi kanaka hama nashaka kubaza kandi ku nashaka kuvuga kuri uyu mushinga yavuga ati amashyirahamwe yigenga ntakwiye kuja mu bya politike reka dufate akarorero nka porodehashi aharanira agateka k'abanyororo abanyororo n'abantu kandi n'abarundi mbega bototezwa hama bagahora akazi k'ayo mashyirahamwe ni ukuvugira abanyagihugu kandi abanyagihugu nibo bagize igihugu rero mu gihe ibintu bitariko biragenda neza nta kundi ayo mashyirahamwe ategerezwa guhaguruka akavuga icyo ajejwe none umunyagihugu ariko aricwa ayo mashyirahamwe yoca ahora ategerezwa kuvuga kuko ni- nicyo ajejwe akingira agateka ka zina muntu rero mu burundi nashaka mvuga ati hari uwavuze ati michel yavuze ati mu muri afurika turakeneye umuhuza umuhuza umuhuza ni ukuri sinovuga ati turakeneye umuhuza ega na twebwe twari dufise umuhuza umushinga ntahe rukara ni umuntu akomeye cyane ni uko gusa kimwe abarundi tutaja hasi ngo twumvikane hari ikintu ingwara je novuga turwaye kuguma twitwa nyakubahwa kandi ubona yuko ibintu bitariko biragenda neza mugabo ukaguma kakana ati jewe banyise nyakubahwa batanyise nyakubahwa iteka ryanje rizoba rigiye rero uwo muhuza jewe nta kamaro k'iwanje nubona kubo tuzanira umuhuza erega na twebwe abarundi turabishoboye mbega ku- kuzozana uwo muhuza niho azo a- iyindi migambwe yose itemeye amatora y'uko izoje mu matora y'umukuru w'igihugu izoca ijamo mu matora y'umukuru w'igihugu mbega umushinga ntahe guhasaga atavuga iki we ko yiyamiriza yuko atashobora kuja muri ayo matora mbega uwo muhuze niwe azo azofata ingingo y'uko gwasagato aje mu matora ndiko ndavugira sindi muntu nanamizera abarundi ariko ndiko ndatanga akarorero amatora ya mbere hari imigambwe itagiyemo mbega ayo matora ya kabiri iyo migambwe yindi izojamwo jewe ndibaza abarundi twebwe nyene dukwiye kuja hasi tukicara tukabona igikenewe turi abarundi kandi nta wifuza kuba inyuma y'uburundi dushaka kuba mu gihugu catwibarutse nta gutoteza ndaguha akarorero uno munsi abavugira abanyagihugu benshi muri ayo mashyirahamwe yavuze ngo ngo aharanire ibyiciro bya politiki benshi ubu nka mirongo umunani ku ijana barahunze uburundi mbega umurundi n'igihe arazogira ijambo ko umurundi yavugira muri ayo mashyirahamwe hama abatuvugira ubu barahunze igihugu uriyumvira yuko tuzobaho mu mahoro Eh, hama jewe byari nk'ibyo nashaka gushikiriza Ni- Yego, urakoze hari- cyane rwose urakoze ni ni impanuro ni inama z'umuntu w'inararibonye uko tubivuga mu kinyarwanda ibyo uvuga rwose ni ukuri abantu bakwiye kwicara hamwe bakaganira bakabasha kumvikana bakagera ku mahoro ku iterambere ry'igihugu byabananira nyine bakemera ko n'undi uturutse hanze ashobora kuza akabafasha nyine ariko amahoro akaboneka urakoze cyane ah, miso karasike kuri iki gitekerezo cyawe dukomereze noneho mu rwanda wodeta uratwumva Ye- ikaze kuri radiyo ijwi rya amerika wongera ijwi icyakora kugira ngo tubashe kumvikana twese Eh, uba ufite iki- umwanya umva Eh, oya, ndakumva neza ufite ikibazo cyangwa igitekerezo ushaka gutanga
jesi n'ikibazo cyose n'igitekerezo gusa ndashaka kubaza esike ko bavuga ngo amatora y'umukuru w'igihugu aya mbere yarabaye iyo ni ikibazo cya mbere ikigira kabiri bavuga ngo umuhuza ngo umuhuza umuhuzahuzi ko kesiyo puro mu mari ikintu kimwe ari manda ya gatatu y'inkuru nziza hari ikindi kirekire badoda bumvikanaho gusumba iyo manda igikenewe ni uko manda yirekura ikindi nacyo abanyagihugu bapfa ku munsi ku munsi hanyuma ngo bakeneye ibiganiro ngira ngo mwumvise abantu ba- bapfuye mu kumutakura baboshe kwica abantu baboshe nta radiyo ihari bivuga keretse gusa ko mwatugiriye ubuntu ijwi rya amerika rikaduha tuvugira none ikindi gikenewe ni igiki ahubwo gusa uwo muhuza batubwira nawe nyene iwe nti- nta- nawe nyene bi- ntiko bigenda neza atoteza abandi none aduza guhuza abandi niba na nyine bicika biduca bigenda gute ikindi nacyo abarundi bo nyine barakwiye kumenya tukamenya ko ari twebwe dutegerezwa kwimenya tukibako kubera mu bisanzwe turabye iniyo eropeyeni yaravuze iniyo afurikeni iravuga iyo arusha bo mu bisanzwe baraturerekera ko twebwe abarundi dupfa ku munsi ku munsi ubu imodoka ziva mu rwanda badutegera mu nzira abantu bose barabategera baka- bafise amafoto muri dokimentasi voruka n'ibye bafa- barabara amafoto babonye umuntu baramukura mu ngo bakuyemo bane none uwo muntu amara abantu twaguma tumutora twisundiye abarundi nibimenye baca ubwenge bamenye ko abategeza kwikuraho inkuru nziza numva ata kindi norenza ko kubera ibyo nkuru nziza kureba abarundi birarengeye umutwe n'ubwenge murakoze urakoze gutanga igitekerezo cyawe uko ubona ibintu n'uko ubyumva Ah, odeta ubwo reka nk'umwanya zabiro agire icyo yabivugaho ku byo umaze kutugezaho zabiro ijambo ni iryanyu
murakoze kumpa ijambo hanyuma rero nagomba nishure odeta abajije ati mbega amatora yarabaye cyangwa ntiyabaye amatora yarabaye mbega bavuga ko amatora yabaye hari mwonde kuja mu matora ni uburenganzira bw'umurundi uwo ari we wese rero umugambwe uyu cyangwa uriya udashimye kuja mu matora ntuca uvuga ngo amatora ntiyabaye ico ni kimwe ikigira kabiri twebwe turavuga tuti nimba afise ivyemezo by'abantu akavuga ati apana kujeneraliza akavuga ati muri volcano bakuyemo naka na naka na naka na naka apana kuvuga ngo ngo bakuyemo bane bane atazi izina ati ni naka na naka na naka urumva ivyo n'ibihuha tawubifate bitagira ishingiro ikigira kabiri rero nibaza ko uwo muzana nibaza ko byo byokoroha aje akitwara kuko ubutungane buriho mu burundi na muzamakuru ibyo bintu nkuru nziza akorera abarundi biremereye cyane we yumva ko bimugwa nabi yokwitura ubutungane hanyuma ubutungane bukamutunganiza kuko nkuru nziza imbere y'uko yitwa umukuru w'igihugu ni umurundi nk'abandi kuko afise ubwenegihugu bw'umurundi rero mu gihe yakoreye ibibi abarundi kwitura ubutungane bwabo bwo mu burundi cyangwa impuzamakungu mugabo ntibavuge ngo ibyo nkuru nziza akorera abarundi ibyo urumva mesha amakuru ntaho nta shingiro bifite hanyuma ngarutse ku kindi kibazo cya naho cyabaye nk'intererano kuvuga ko mu matora amatora ataba yabaye jewe nk'ubu twebwe aho twari amaradiyo niho yari ari hariho amaradiyo hariho associated press hariho n'ayandi maradiyo menshi amaradiyo yariho amatora yarabaye ubu rero icyo dusaba abantu nibaza tuje mu matora kuko abarundi ibibazo bafise ntibazobiganira umunsi umwe tuzoshishikara tuganira tuganira kuko ibibazo naho twafata ukwezi abiri atatu ibibazo dufite mu burundi ntiziba biheze ko hari ibibazo by'inzara hari ibibazo by'amatongo hari ibiba- hari ibibazo byinshi biraba uburundi nicyo gituma dusaba abantu bareke gufatira ku kintu ariko baze tuze mu matora kandi bareke gufatira mu kivunga nico twe nico mvu- gusa nomubwira gituma amatora agira hanyuma ibyo bindi nabyo bivuga bavuga by'amashyirahamwe ngo yahora avugira abarundi turibaza ko amashyirahamwe angana imbere y'amategeko iri rivugiye abarundi mugabo ntiriza kurwanya leta riravugira abarundi rirahanura mugabo ntiribwira leta ngo ibi bitegerezwa kugenda uku oya barahanura hanyuma leta ikumva impanuro bakazikorera twese turandika mugabo ntituvuga ngo ntibigende gutyo ya turandika turandikira amakungu turandikira none mwebwe mwashoboye kuronka eh, ingene muturondera gute ni uko twabandikiye tubereka ibitari ko bigenda neza nico twe tushobora kuvuga mu runani senateri Mhm. Donc, eh, zabiro ngenda kuri yo wowe uko ubyumva m- uko ubivuga ubu icyaba cyiza ni uko abantu bakwitabira amatora hanyuma nyuma ibibazo bakazicara hamwe bakabiganira bakabikemura kubera ko ari byinshi bidashobora kubanza gukemurwa mbere y'amatora ego twebwe aho niho duhagaze Mhm. reka twibutse abatwumva ko iyi ari radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda
ariko ga muganga isa nta gitanda gisigaye ko utweretse ngo uryame muri kijya gihanga umva nawe basha ahubwo jana nabo bose basigaye harya twaberetse ntihagire abandi bahabatanga Eh, ya mayi isuka rero bene b'abahungu bari baduteye nabo mwabaryamisa hamwe nabi iwacu twebwe abaganga twakira uwo ari we wese yakomeretse nta kindi turabye atari uko ari umuntu none si ngabo barya bose ntibaryamye mu bitaro ndatangaye nukuri
Eh, ubu none ko bose batekereje bagasangira ibitaro n'abaganga n'imiti yose tukaba turi ko turayibasangira ndatangaye nukuri mbe abarundi bazoza barabona ko ari bamwe ari uko amaraso arinze guseseka kubera iki mutokumvikana atangana zirinze gutikira iyi sinamananiza iyi sinamananiza wowe ushaka wo kwitunganya ako ni akamo mutewe na sitidiyo ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru cy'ishyirahamwe search for common ground mu burundi radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni ikiganiro muri isanga ikiganiro kibaha ijambo turimo kuvuga ku byerekeye ibibera mu burundi uburyo ibibazo bihari byabonerwa umuti abanywanyi b'ijwi ry'amerika baratanga ibitekerezo byabo ariko umushyitsi twabatumiriye zaburo ngenda kuri yo nawe arimo kugenda abunganira abasobanurira bimwe mu byo bifuza kumenya Ah, zaburo akaba ari